Hii ni Radio Ijwi ry'Amerika. ijwi ry'amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabonamo ikije nshuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki icumi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda kuri mikro muri kumwe nanje fidel niyongabo abanyagihugu bo mu karere ka bugesera mu rwanda baranezerejwe n'amavuriro agiye kubegera none ubu byatworoheye umuntu azageza kwivuza nyine byoroshye kuko hatwegereye twishimye rwose twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye abo n'abanyagihugu bo mu karere ka bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku ntererano ya leta zunze ubumwe za amerika mu gihe igihugu ca tanzania kiriko kitegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'abarundi ziri ku butaka bwaco amashirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuja gutangura amashure mu mwaka w'inyigisho w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri mari imbere yuko dushika kuri ayo makuru reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloysi Bigirimana tubwira amakuru yaduteguriye Aloysi urakoze Fidel turayahera kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda Afurika y'Epfo yarasohoye ejo ku munsi wa mbere imitahe irondeza abanyarwanda babiri bagirizwa kuba baragandaguye mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Colonel Patrick Karegeya yahoze arongoye urwego rw'iperereza mu gihugu cy'u Rwanda uwuburanira umuryango wa nyakwigendera karegeya metre jerry nel yavuze ko abo banyarwanda bazwi ku mazina ya isimael gafaranga na alex sugira begereye ubutegetsi bw'u rwanda colonel patrick karegeya yahoze ari somambike wa perezida paul kagame w'u rwanda yanizwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu bamusanze mu ihoteli ikomeye mu gisagara ca johannesburg yari yahunze u Rwanda mu bihumbi bibiri n'indwi ubutungane n'igipolisi muri Afurika y'Epfo yemeza ko amwe mu makuru aheruka kongerwa muri dosiye ya Karegeya yerekana ko abagirizwa kugandagura Colonel Karegeya begereye ubutegetsi bw'u Rwanda Metre Jerry Nel aburanira umuryango w'umuhisi Karegeya yarashimye ingingo y'ubutungane bwa Afurika y'Epfo avuga ko ari intsinzi ikomeye cyane muri afurika kandi riek mashare arwanya leta ya sudani y'ubumanuko yashyitse ijuba ejo ku munsi wa mbere kandi yongera araganira na perezida salvakire urugendo rutumbereye kurokora amasezerano y'amahoro mashare yashyitse ku murwa mukuru mu ndege ya sudani yatanguriwe n'izindi ndege zibiri zarimwo intumwa bagendanye zishika kuri mirongo itandatu hamwe n'abajejwe umutekano baje bava i Khartoum aho asanzwe yarahungiye uyu mubonano uje mu gihe ukwezi kwa cumi na kumwe kwimirije ariko kumvikanywe ko mu masezerano yo mu bibiri na cumi n'umunani ko habwirizwa kuzoba habonetse leta ihurikiyemwo bose kuzoba uko kwezi rero kukaba kwegereje mu gihe kuri rigenekerezo rya cumi z'uku kwezi kw'icenda ari wo munsi amakungu yahariye gukinga ukwiyahura ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ritera kamo risaba ko hogira igikozwe kugira ako karanda kahagarikwe ku isi OMS ishikiriza ko buri mwaka abantu bagereranywa ibihumbi amajana umunani biyahura OMS ishikiriza kandi ko uko buri amasegonde mirongo ine aheze umuntu umwe ku isi yiyahura abakiri bato ngo nibo babangamirwa kuruta abandi kandi kiri mu vya mbere bihitana ubuzima bw'abo bakiri bato raporo ya OMS ishikiriza ko ibiharuro binini by'abiyahura mirongo irindwi n'icenda ku ijana baba mu bihugu bifise amikoro make hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida donald trump yashikirije ko leta yiwe iri mu biganiro byo kuraba ingene boha, boha aho muri bahamase baheruka gusinzikazwa n'ibihuhusi bivanze n'imvura kuba barabaye muri leta z'ubumwe za amerika igihe gitoyi trump yabibwiye amenshi makuru ari ku ngoro yiwe ya white house ejo ku munsi wa mbere ariko avuga ko babwirizwa kwemerera abatazobangamira umutekano w'igihugu abasenateri batowe muri leta ya florida nibo basabye perezida guha uburenganzira abo muri bahamase ibyanakozwe kandi no muri kahise ku bo muri haiti el salvador na honduras abo nabo Trump akaba yaragerageje mu nyuma kubasubiza mu bihugu vyabo ni mu gihe kandi muri Bahamas abatabara babandanya ibikorwa vyo kurondera ibiziga canke abarokotse mu vyasambuwe n'ico gihuhusi Dorian koreya ya ruguru yararungitse ibisasu bibiri bitaramenyekana ubwoko bwavyo mu kirere cyo ku munsi wa kabiri kuri uyu wa kabiri murambarira inyuma y'amasaha ico gihugu kivuze ko gifise ishaka ryo gusubira mu biganiro vyo guhagarika porogaramu ya nucleaire na leta zunze ubumwe za amerika ivyo bigendajuru vyarasiwe mu ntara ya pyongane iri mu manuko vyerekeza mu ibahari mu buseruko nk'uko amakuru yavuye mu gisirikare cy'igihugu kibanyi cya korea y'epfo yabishikirije nta yandi makuru arenze ayo yashoboye gushikirizwa yuko gusa yuko gusa no kugerageza ibisasu vya nucleaire ku nshuro ya cumi kuva mu ntango z'ukwezi kwa gatanu mu kurangiza isirayeli yarashize ahabona ico yise ko ari ikibanza gihingurirwamwo ibiga ibirwanisho bya nucleaire mu ntumbero yo gukangurira amakungu ngo agire icyo akoze cyo guhagarika ivyo bikorwa vya irani umushikiranganji wa mbere wa israeli benjamin netanyahu ejo ku munsi wa mbere yarerekanye amasanamu ya satelite yerekana ico kibanza kiri mu ntara ya abadehe hagati muri irani netanyahu yashikirije ko ayo makuru yibwe n'abasumyi b'urusaku bayo ku murwa mukuru teherani mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho abarovyi babiri bo muri komine busoni intara ya kirundo bishwe abandi batatu barakomereka batemagujwe imipanga n'abantu babateye bavuye muri komine giteranyi mu ntara ya muyinga mu ijoro ryo ku munsi w'imana musitanteri w'iyo komine yemeza amakuru avuga ko umunani mu bakoze ico gitero baza barahagaritswe ni inkuru y'ijwi rya amerika rifashijwe n'abanywanyi bayo mu burundi mushikirizwa na mugenzi wacu desire hatungimana abo barovyi bo ku mutumba ku mana wa komine busoni mu ntara ya kirundo batewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bitandukanye mu bucagucagu bw'uno wa mbere musitanteri wa komine busoni yemeza ico gitero ku barovyi bariko bararoba ku itariki umunani z'ukwezi kw'icenda mw'ijoro harabaye igitero c'umugwi w'abicanyi uvuye muri komine giteranyi inzove baratera abarovyi bo muri komine ya busoni bariko bararoba mu kiyaga gweru mu mazi y'aho bita ku ruharata werekeza urabi guhanda mugo mu mazi y'uburundi yo hakurya ya komine busoni ku mutumba ku mana abo barovyi bari atakigwanisho na kimwe bafise ariko uwo mugwi wo muri komine giteranyi waje kubatera wari ufise ibipanga wari ufise amacumu wari ufise n'amabuye biboneka yuko wari uje kwica abantu musitanteri wa komine busoni hatungimana albert arazi abagize uwo mugwi wabo yita bicanyi kandi ko atari rya mbere ukora ibitero ku kiyaga gweru ku banyagihugu arongoye uretse abishwe mu gitero c'ijoro ry'uwimana rishira uwa mbere uwo mutegetsi avuga ko hari n'abakomeretse rero uwo mugwi biravuga yuko ari umugwi w'umuntu yitwa nyandwi sadiki bwa mbere wamye wiyitirira ngo ni umugwi ngo tuza burovyi butemewe n'amategeko muri komine ya busoni ariko biragaragara yuko wari umugwi w'abicanyi birirwa bavuga ku maradiyo ngo bariko barakora neza kandi bariko barica abanyabusoni si ibyo vyonyene bamaze gukora bamaze kwica abatari bake kandi bamaze no kwambura amafaranga n'ibintu bitari bikeya mu bantu bo muri komine ya busoni ubwo bwicanyi rero bwabereye mu ruzi e, natwe twarabwumvise kandi kandi ni ibintu byatubabaje hanyuma batwiciye abantu babiri abahungu babiri batararenza imyaka mirongo ibiri n'itanu bari bagiye mu burobyi hanyuma abandi batatu barabatemaguye ibipanga mu mutwe abandi uwundi bamumanyura umugongo ubu baciye bajanwa ku ivuriro rya ku ngomo hanyuma ejo twarajabutseyo baciye baja bunguruzwa ku bitaro vy'imuyinga mu ntwaro muri komine busoni y'intara y'uburaruko bw'uburundi baremeza ko abantu umunani bagize uwo mugwi wateye abarovyi baza bahagaritswe bagashima kubona ubutungane bwaciye buhagurukira iyo dosiye musitanteri wa busoni hatunyimana robert agasaba ko bufatirwa ibihano bibereye hari ikindi asaba haba ku banyagihugu arongoye canke ku banyagihugu bo muri komine giteranyi intara ya muyinga kubera tubona yuko abanyagihugu bo muri komine busoni batewe n'abantu atari n'abarovyi twebwe dutera kamo yuko abanyagihugu bagiteranye na busoni bokundana hanyuma uwo muntu aba ariko arakora ubwicanyi bakamwiyamiriza bakabona neza ko atari umuntu ashakira neza abanyagihugu bo muri komine busoni cyangwa abanyagihugu bo muri komine giteranye tugasaba yuko n'abarobyi nabo nyene bogerageza kuza baratanga amakuru ku bwicanyi cyangwa ingorane zose babona ziba ziri mu ruzi bakirinda yuko iyo migwi izoza irambura uyu hanyuma ngo baze barinumira kuko uwo mugwi urongowe n'uwo sadiki umaze kwambura abantu benshi cyane niyo mwoza mu byambu byose byo muri komine ya busoni ikibabaje ni uko bambura abanyabusoni ata muntu wo muri komine giteranye bambura mugabo bagasigura ko ari abantu ngo bajejwe umutekano kandi umutekano ujejwe n'abasirikare b'abamarine musitanteri wa komine busoni yamenyesheje kuri uno wa mbere ko ibiziga by'abagabo babiri baguye muri icyo gitero byari bikirondegwa kuri uno wa mbere mu mazi y'ikiyaga gweru amakuru ava ibusoni akemezwa mu ibanga n'abegera intwaro avuga ko uwo mugwi wo muri komine giteranyi urongowe n'uwo sadiki ugizwe n'imbonerakure za sndfdd ayo makuru akavuga kandi ko abagize uwo mugwi basanzwe bari muri imwe muri ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose ahandi havuga ubwicanyi ni muri komine mpanda y'intara ya bubanza ku mutumba wa musenyi umusore w'imyaka cumi n'indwi yarishwe ku mugoroba wo kuri uyu w'imana atemaguwe umupanga n'umusuma wo mu mirima mu gihe yaracungereye umurima w'ibigazi mu gacimbiri gako simoni sinzi umunsi arongoye umutumba musenyi akavuga ko uwakoze iryo bara yafashwe akaba ari mu minwe y'inyamiramabi muri komine mpanda kuba twumva muri uyu mwanya izi nkuru z'ibibera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ijwi rya amerika ryifashisha abanywanyi baryo basanzwe mu kuzitegura kuko leta y'u Burundi yabujije abamenyeshamakuru bacu kurondera no kudushikiriza amakuru ni nayo mpamvu aya makuru asomwa n'umunyamakuru ari hanze y'igihugu cy'u Burundi namwe aho muherereye muze mudushikiriza amakuru y'ibibera aho muri aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda muri sekiteri ya ruhuha mu karere ka bugesera habereye ibirori byo kwinjira amavuriro yubatswe ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika iyo mfashanyo yunganiye umugambi leta y'u rwanda yihaye w'uko gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane serivire zose zo mu rwanda zizoba zifise ivuriro inkuru y'idonido murashikirizwa na mugenzi wacu asumta kaboyi amavuriro umunani yubatswe mu karere ka bugesera aje gukemura ikibazo cy'abaturage bajyaga bakora urugendo rw'amasaha abiri kugeza kuri atatu bajya kwivuza mu murenge wa ruhuha ivuriro ryatashywe ryubatswe mu kagari ka gikundamvura abaturage baho babwira dijwi rya amerika ko bajyaga bakora urugendo rw'amasaha agera kuri atatu kugira ngo bagere kuri centre de sante ya ruhuha ubundi twakoreshaga urugendo rugera nko mu isaha tugiye ku ivuriro twivurizaho rya ruhuha none ubu byatworoheye umuntu azajya aza kwivuza nyine byoroshye kuko hatwegereye uzajya ukoresha iminota ingahe ni nk'iminota itanu mvuye iwanjye twishimye rwose twishimye twanezerewe kuko ivuriro ryatwegereye urabona kuva nk'ahariya ku munazi ujya kuruhuha ni kure kandi ukagenda ni ukurinde no gufata umunyonzi umuntu yaba yanarembye ubu rero ubu ni uko nyine batugiriye neza bakaduha n'abanyonzi ugasanga ugiye nko mu myenda uguzaguza nguriza amafaranga yo gutega umunyonzi kugira ngo njye kwa muganga umuyobozi w'akarere ka bugesera mutabazi rishari avuga ko akarere ka bugesera gafite utugari mirongo irindwi na tubiri ni ukuvuga ko hakenewe amavuriro y'ibanze agera kuri mirongo irindwi n'abiri ariko kugeza ubu bakaba basigaranye utugari turindwi tudafite amavuriro meya mutabazi asobanura ko iri vuriro ry'ibanze rizafasha abaturage kugabanya ingendo bakoraga bajya gushakisha aho bivuriza rero bakaba bishimira ko bagiye kubasha kubona aho babyarira kubona uko baboneza urubyaro kubasha kwipimisha inda no guhabwa inama ntabwo ari inyubako zonyine ahubwo harimo n'ibikoresho kandi bigezweho ndetse n'amahugurwa y'abazakoresha iki gikorwa remezo turashimira kandi ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika ku ruhare isanzwe igira mu iterambere ry'igihugu cyacu by'umwihariko akarere kacu ka bugesera kuko uretse iki twatashye uyu munsi basanzwe banadufasha kubungabunga ibimenyetso bya jenoside mu karere ka bugesera hubatswe amavuriro y'icyitegererezo umunani amavuriro yubatswe ku nkunga ya leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda igihugu cya amerika cyatanze miliyoni zisaga magana abiri mirongo ine zubatse poste de sante umunani uhagarariye amerika mu rwanda peter vroman mu ijambo yavuze mu rurimi rw'ikinyarwanda yabwiye abaturage bari benshi baje gutaha iryo vuriro ko haguma ubuzima ko icyangombwa ari uko bajya bamenya uko ubuzima bwabo buhagaze haguma ubuzima iyo ufite ubuzima bwiza ushobora kugera ku kintu cyose ushaka mu buzima ubakabiri kugera kuri siko gupfa ariko jya ku ivuriro ry'ibanze ukimara kurwara witegereza kubanza kuremba kuremba leta y'u rwanda ifite gahunda y'uko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane buri kagari kose ko mu rwanda kazaba gafite poste de sante leta ikifuza ko nta muturage uzongera gukora urugendo rurenze iminota makumyabiri cyangwa mirongo itatu wagiye kwa muganga minisitiri w'ubuzima diane gashumba wari mu gikorwa cyo gutaha iryo vuriro by'umwihariko kugira ivuriro ry'ibanze kuri buri kagari ni gahunda y'umukuru w'igihugu ni gahunda iri muri porogaramu y'imyaka irindwi y'umukuru w'igihugu ko tuzagera muri bibiri na makumyabiri na kane dufite ivuriro kuri buri kagari icyo bisaba rero ni ugushyiramo imbaraga bikajya mu mihigo ya buri karere kandi byarakozwe buri karere ubu gafite mu mihigo yako posite de sante irenze imwe kuko izi posite de sante zifitiye akamaro kanini abaturage zituma badakora ingendo ndende zituma bivuza kare batavunitse zituma bataremba ngo barinde bajya mu bitaro kandi tugakoresha amikoro make ubu tumaze kugera kuri mirongo irindwi ku ijana ya poste de sante dukeneye u rwanda rurateganya kuba rwamaze kubaka poste de sante zisaga igihumbi magana atandatu ni ukuvuga ko buri kagari kose ko mu rwanda kazaba kayifite kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubu hakaba hamaze kubakwa izisaga igihumbi magana abiri poste de sante zubatswe ku nkunga ya amerika zirimo serivisi yo kuboneza urubyaro serivisi z'aho ababyeyi babyarira aho bapimisha indwara nka sida umwijima na malariya kandi bagahita babona igisubizo ibisubizo asumta kaboyi ijwi rya amerika mu murenge wa ruhuha mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba tukiri mu rwanda sentare yungururizwamwo imanza muri icyo gihugu yararangije kumviriza ukwiregura kwa colonel tom byabagamba yahoze ayoboye abasirikare barinda perezida w'u rwanda paul kagame mugenzi wacu eric bagiri ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru icyaha cyo guhisha nkana ibimenyetso byafasha kugenza icyaha ni icya gatatu koroneri by'abagamba yakomerejeho kwiregura kandi kihariye umwanya munini mu iburanisha rya none gishingira ku mbunda ebyiri zo mu bwoko bwa masotera zari zitunzwe na generali frank rusagara uregwa yazishyikirijwe na sagenti francois kabayiza wari umushoferi wa generali rusagara ubushinjacyaha buvuga ko koroneri by'abagamba yakiriye izo mbunda zimarana iminsi itanu atarazigaragaza agambiriye kuzihisha koroneri by'abagamba aravuga ko mu kumurega icyaha cyo guhisha imbunda azamura mu we rwari urwitwazo kuko ngo yamaze iminsi itatu afunzwe ataramenyeshwa icyaha kirazira kenshi yashatse gutinda ku muco wo gutunga imbunda mu gisirikare cya RDF ku bagihozemo bari mu zabukuru ariko urukiko rukabimubuza kuko ngo bitajyanye n'urubanza yajuririye yagize ati igituma abanyarwanda baha agaciro amata n'inka n'uko biri mu muco wabo yavuze ko kabayiza yamushyiriye imbunda kuko nyirazo general rusagara yari yafunzwe yanga ko zandagara avuga ko ku isonga kabayiza yahisemo kumushyira imbunda kuko yari azi ko akiri mu kazi ka gisirikare mu gihe ipad ya rusagara ngo yayishyiriye mukuru wa general rusagara w'umusivile yavuze ko kuri we bidatangaje ko umujenerali utakiri mu kazi yatunga imbunda yashimangiye ko azi n'abandi bajenerali batakiri mu kazi bazitunze kubera umuco wo gutunga imbunda muri rdf ati rusagara muzi nk'umuntu w'inyangamugayo mu bintu akeneye ntiharimo cyo gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko umbwiye ko akeneye igitabo cyo gusoma byo nabyumva yavuze ko icyamuteye kudahita atangaza izo mbunda harimo uburwayi bwa nyina umubyara wari urembye agomba kumwitaho no gushakira abana impapuro z'inzira kugira ngo bajye mu mahanga yashidikanyije ku gaciro abashinjacyaha bamurega baha amasano ari hagati yabo na ba nyina bababyara maze ashimangira ko atari bute nyina ngo agiye gutanga imbunda atanazi ko zigize icyaha uregwa yavuze ko na rusagara yaza kuba yarafatiwe gutunga imbunda binyuranije n'amategeko abamukuye iwe baba barazigendanye mu ijwi ryuje ikiniga yasobanuye uko yitaga kuri nyina arembye kandi ko muri icyo gihe yamufataga amajwi n'amashusho ku buryo ngo babishatse muri telefone ye yafatiriwe byagaragara yavuze ko nubwo ibyo byose byabaye byari mu minsi ya nyuma atabashije gushyingura nyina kubera ko yari afunzwe ni amagambo yakuruye amarangamutima kuri bamwe mu bavandimwe bari mu rukiko maze bakihanagura amarira mu maso yabwiye urukiko ko koroneli franco rutagengwa wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare yamuhamagaye kuri telefone amubaza ku mbunda za generali rusagara byabagamba amusobanurira ko arwaje nyina ukuriye ubutasi amwizeza ko nta kibazo bari buzitore ikindi gihe agasaba urukiko kwibaza impamvu yabajijwe kuri icyo cyaha amaze iminsi itatu afunzwe kandi koroneli franco atarakibajijwe agasubira inyuma ariko ati ibyo mbasaba kwibaza ngewe igisubizo cyabyo ndakizi umucamanza yashatse kumenya uburyo izo mbunda zamenyekanye ko zari kwa koroneli byabagamba byabaye ngombwa ko hiyambazwa generali frank rusagara yavuze ko wari kapiteni ndakazi wo mu butasi dma ubu ni majoro ariwe wabumubajije agira ati afande za mbunda zawe zirihe yavuze ko byari bizwi ko atunze izo mbunda kuko ngo aho yajyaga hose no mu biro by'umukuru w'igihugu zandikwaga mu bitabo byabo ati aba bantu ibyo barimo ni akagambane koroneli byabagamba ati igituma badashaka kwangiza umwanya wabo bashaka ibimenyetso nuko bazi neza icyemezo kigomba gufatwa metre valeri gakunze umwunganira agasanga urukiko rwaramuhamije icyaha nta bimenyetso bifatika rushingiyeho agasaba kuzakimuhanaguraho umushinjacyaha kapiteni faustin nzakamwite yavuze ko uruhande baburana hari ibyo rwirengagiza ku bushake mu magambo ye ati imbunda si inkoni cyangwa ikindi gikoresho umuntu yafata agishyira mu ntoki za mugenzi we yavuze ko umuntu wese atafata imbunda aho ziri ngo azishyikirize umusirikare nka koroneli cyangwa generali aranenga koroneli byabagamba ko akibona izo mbunda nta makenga yazigizeho akavuga ko yagombaga kubanza kwibaza niba koko generali rusagara nk'umuntu wasezerewe mu ngabo yemerewe gutunga imbunda yavuze ko na kabayiza atari yemerewe gufata kuri izo mbunda kuko atarakiri umusirikare avuga ko iyo uregwa ahita atanga izo mbunda bitari bube icyaha kapiteni nzakamwita yavuze ko bitari ngombwa kujya kureba ko umubyeyi w'uregwa yari arwaye kuko bumva atagombaga kubabeshya ariko agashimangira ko bitari bubere koroneli byabagamba impamvu yo kutamenyekanisha izo mbunda yagize ati uburyo imbunda itungwa burazwi buri mu mategeko y'igihugu ntiburi mu muco wa rdf yavuze ko nubwo uregwa avuga ko wari ukuriye ubutasi bwa gisirikare koroneli rutagengwa yamwizeje ko nta kibazo yari bugire kuri izo mbunda bitari ukuri kuko ariwe wasabye byabagamba kwiripotinga kuri military police kandi kwiripotinga mu mvugo ya gisirikare baziranyeho ngo kwari ukwijyana imabuso cyangwa mu buroko yavuze ko bagiye gufata generali rusagara batari bazi ko atunze izo mbunda yewe ngo na rdf ntiyari izizi uyu nawe urukiko rwamubajije uko izo mbunda zamenyekanye yasubije ko byanyuze mu nzira z'ubutasi bwa gisirikare bitari ngombwa gusobanura buri kimwe generali rusagara aho yabaga yicaye agaragaza kutanyurwa ku bisobanuro by'umushinjacyaha agacishamo akamwenyura azunguza umutwe umushinjacyaha agasaba kuzabigenzura kuko asanga impamvu banenga icyemezo cya mbere nta shingiro namba icyaha cyo gusuzuma gusuzugura ibendera ry'igihugu nacyo cyakuruye impaka ndende mu rukiko koroneli byabagamba n'ubwunganizi bavuga ko mu gitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda cyo mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani ibikorwa bigize iki cyaha byakuwemo bityo ko adakwiye kugikurikiranwaho ubushinjacyaha bwo bukavuga ko kuba bitakiri muri icyo gitabo byimuriwe mu itegeko ryihariye ryerekeye ibendera ry'igihugu umucamanza yabasabye kubiharira inteko ikazabisuzuma nyuma yo kwiregura mu bujurire k'uyu wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda perezida paul kagame hatahiwe kwiregura muramu we generali frank rusagara barahurira ku cyaha cyo guteza imvururu muri rubanda iburanisha rikomeje kuri uyu wa kabiri eh kabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu gihe igihugu cya tanzania kiriko kiritegurira umugambi munini wo gutahukana impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi za nduta mutenderi na nyarugusu amashyirahamwe yo ahamagarira abanyeshuri kuruja gutangura amashuri mu mwaka w'inyigisho w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ushira uw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu james joven amashyirahamwe save the children caritas na plan international ariyakorera mu gisata cy'inyigisho asohoye itangazo rihamagarira abanyeshuri kujya kwiyandikisha ku bwinshi kugira batangure amashuri mu nkambi za nduta mutenderi na nyarugusu gusa aya mashyirahamwe avuga yuko amashuri ni kuri bose kandi umwe wese afise uburenganzira bwo kwiga atakuraba igitsina imyaka idini ubwoko ubumuga n'akarere muri rusange bamwe mu bavyeyi bahaye ikiganiro ry'iryamerika bavuze yuko bafise amakenga kandi batera intege nke kujyana abana kujya gutangura amashuri kandi bumva yuko umwanya wari wo wose bohungurwa giturumbuka jewe ndafise umwana nashaka gutanguza ku ishure ariko nisunze ndafise ubwoba cyane ku bintu biba bigenda bivugwa hirya no hino kuko bavuga yuko tudashobora guhunguka giturumbuka ku nguvu none rero ibyo bigashobora kuntera intege nke byo gutwara umwana ku ishure natwe ababyeyi dufise ubwoba ku ivyo bintu twese nta migambi usanga turiko turarangura isa niyahagaze bivanye nu- nu- nu- nuko kuntu bagenda bavuga yuko bashobora kuduhungura none rero turafise ubwoba cyane hanyuma n'abana nyene bariko baratwihweza bakabona yuko dufise ubwoba twebwe ababyeyi ugaca usanga rero nabo nyene aho bari u- baguma bafise ubwoba bivanye nuko natwe baturavye babona yuko dufise ubwoba twe nk'uko tubibona turarindiye kubera batwemereye ko abanyeshuri biga turarindiye ikizovamwo ntavyo tuzi twe kuko nta ngingo dufise nta kuntu twobimenya turarindiye ico bazotubari impungenge ntitwozibura kuko abana ntibaca biga neza abazokwiga nyene bafyuye amaso kubera ata mahoro bazoba bafise mu mitima biyumvira ati umwanya n'umwanya baratwirukana hari ubwoba bwinshi kuri icyo kubera ibyo bihuha bariko baravuga ababyeyi bamwe base kwandikisha n'abana no kuja kubandikisha no kwidadira nyine na kubandikisha gusa kuti nibamara kutwirukana nta kundi tuzokwemera ivyo nyine ni ukuvuga je ndafise abana bane biga ariko kweri ibihuha n'ubwoba ni byose ngaha n'ukuri n'amagorwa none nk'ubu nk'aba bana bo barambaza bati none nk'ubu ko bariko baratwirukana bagomba dukubita inkoni naho uvuga ngo tuje ku mashure ubona bigenda gute ubona tugiye kubaho gute ko tugowe hirya no hino cyo nkora ndabaremesha ndavuga ati ntitwihangane mugabo na jewe ubwanje ndafise ubwoba bw'ibi bintu ngaha aye tubona kandi twumva ni ukuri ni hatari biragoye abo bavyeyi bavuga yuko naho bahagaritswe umutima n'uwo mugambi wo guhungura impunzi ku nguvu ariko n'ibikoresho navyo ni kimwe mu bibazo bihangayishije abana babo ni ukuvuga iyo umwaka w'ishuri utanguye turiko turaraba neza ibibazo kanini usanga nk'abana bakena ibikoresho icya mbere hanyuma ugaca usanga abana ni impunzi hasabwa ko baronka n'uniform nk'impuzu z'aka- zi- zo- zo kuja ku ishure rero uca usanga n'ibikoresho byabo nk'amakaye n'amakaramu bidashobora kuboneka na cyane cyane nk'umwe mwaka dusanzwe tubona umenga hari ibibazo bitandukanye mu cyama ntitwizera neza ko abana bacu bazokwiga bikagenda neza nk'ubu twebwe ababyeyi hari igihe usanga bamwe bamwe bati- batifise akabura nk'uduhuzu utuyebo n'amavuta yo kwisiga ugasanga umwana asa nabi bari bakwiye kubaha uduhuzu n'ibindi bintu bama batanga ku ishuri bakabaha abana bose bareka bareka kujyanisha abana twumva ngo kuri seyivi babahaye kuri undugu ntibigeze babaha ugasanga abana bariko baratukana no mw'ibarabara amashuri agiye gutangura twebwe nk'ababyeyi abana benshi usanga bafise nk'impuzu nkeyi kandi nta maniforome sinzi igituma batanana baha niforome kandi ari abanyeshuri nk'abandi kandi azi umwana impuzu agiye yambaye usanga yacafuye n'amasabuni ya- bakayatwima ntibayaduhe nk'uko bikwiye kandi bafise icyo basaba leta ya tanzania na hcr hanini icyo dusaba leta ya tanzania nk'uko batwakiriye turi impunzi barekwe kutworohereza abana bakiga batekanye bafise umutima ugumwe uri hamwe bakaraba ukungene bobigenza kugira ngo abana ntibahebe kwiga ku ishuri ko nabo nyene bagiye ku ishuri bumva ibihuha byinshi ntibakurikirana n'ishure bari bakwiye kutworohereza abana bakaronka amahoro bakiga tubona ko mengana umujuraguriko bamwe titangura ishure abandi ni ukwirukanwa twiko twabuze icyo dufata n'ico tureka none twokora iki hagati yibo icyo twasaba hanini mu ncamake twagoma umutekano kwanza ukwiye tukamenya n'iyo turiko turaja tukamenya ko tuzoguma mu nkambi je tukamenya ko nyene ari ukugenda kugira ngo abana bacu ntigo barata umwanya ngo bagana ku mashuri baze bigire tuzoba tukuja canke nemba ari ukugumana aho nyene twagomba kumenya neza ko twokwigumira ngaho kugira ngo tugume mu mahoro nkuko vyari bisanzwe twabasaba kweri bakagira nti bakaturosa ahantu nyine twoyicara abanyeshuri bakiga bakareka kwiga bashyuye amaso natwe abavyeyi tugaturiya mu mitwe abana bagaturiya ico kiri kuri abo badukurira bodushikira imbere bakabidusabira ahantu twoyicara tugatekereza igikorwa cyo kwandikisha abanyeshuri batangura kizorangira itariki mirongo ibiri z'uku kwezi kw'icyenda hategekanywa yuko abanyeshuri barenga ibihumbi icumi bazotangura amashuri mu nkambi za nduta nyarugusu na mutenderi icivugo cy'iyandikwa cy'abanyeshuri nisubira ku ntebe y'ishuri kandi ugumeyo kuva mu nkambi ya nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika nshuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha aha niho bigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mwakoze kudutega amatwi tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.